Mootummaan Keeniyaa baqattoonni biyya isaa keessa jiran mooraa baqataatti akka galaniif ajaja kennuun isaa ni yaadatama. Gidduu kana garuu baqattoota galmaanii seeraan jiran magaalaa Naayiroobii keessaa qabee hidhaa jira jedhu baqattoonni. Gareen kabajamuu mirga dhala namaaf falmu ka Keeniyaas mootummaan Keeniyaa nageenya biyyaa eegsisuudhaaf mirga baqattootaa cabsuu hin qabu jedha. Jaallanneen Naayiroobitti bilbiluudhaan kanneen qabame keessaa dubbistee jirti kunooti.
Ammaa kana qabanii nama hedduudha. Haadhaaf maatii dhalaaf hunda qabaniiti as fidanii ammaa kana as jirra. Ani mana kiyyaana qabaniiti maallaqa marraa lamaaf sadii fudhatanii deebi'anii ammas maatii kiyyaa fi ilmoo kiyyaaf jartii kiyyaa dhiisee biraa deemee san booda waraanni manatti hafe ani na fudhanii naan deemamu. Maandeenni kiyyaaf vaaliidii teessoo qabuuti asiin nagaan jechuudha. Ammaan kana nama dhiiraatiif dhalaaf ikkee daddabaasanii kophaatti garaagara ta'anii taa'u jiraniini ilmoo dhukkubsattu hundaatu jira amma yeroo ammaa kana keessatti fuula kiyya dura taa'u jirti ni arga. Daa'ima qabdi daa'imni ishee dhukkubsattuudha yeroo ammaa kana mootii hedduu jira jechuu as keessatti haala akkana adeemaa jira mootummaan irraa haajaan qabu nuti biyya xixiqqeessine jedhamu nuti rakkoo siyaasaatiif biyyaa baane malee rakkoo ikoonomiitiif biyyaa hin baane. Kana kan osoo jirutti yu'eenni ni callisee nuti eegu jirti waa takka waan nu godhaa hin agarre jechuudha. Indijoon adda addaa kan jirti namni callisee jirti uummata guyyaa shan as keessa hidhaa jirtu jira jechuudha.
Eessatti walitti isin qabanii?
Ammaan sana kataraan istaadiyooma keessa jirra jechuudha.
Istaadiyooma Naayiroobii keessatti?
Ee istaadiyooma Naayiroobii keessatti achi walitti qabu jiran jechuudha nama kana. Bishaan rakkisaa qoonqoon hin jirtu nama hedduu jira.
Kan mana kee dhufani poolisoota moo eenyuudha?
Poolisoota dhufee dura poolisoonni dhufaniiti san booda waraqaa gaafatanii waraqaa agarsiisee eega waraqaa agarsiisee booda gad deebi'anii mana ollaarraa nama biroo qabanii gabbuusan amma nama ollaarraa fidee gabbuusan ana ka'eetiin ol deebi'ee eegan ol deebi'ee booda uummanni jeeshiidhaan kaawwataa diddiimaa isaantu ol deebi'e jechuudha. Eega isaan deebi'an booda isaanis maallaqa fudhatanii deemanii warri duraanii hasadeeni kunis maallaqa fudhatee amma afuranii dhufee ani masmaanuu hin qabu waa takkan kan nuyi waan hin qabu qabu. Mana keessaa na fuudhanii naan kutanii maatii kiyya na booda dhiisanii deeman amma isaantu achitti hafee waan isiin taateen beeku irraa hukuu waan qabu jechuu amma ani amma kasaraan hin jira isiin achi jirtu jechuudha.
Maaliif maallaqa nuu kennaa isiniin jedhu?
Maallaqa yoo takka miti fudhatanii deeman lammata deebi'anii gammas maallaquma barbaada dhufan yoo ati maallaqa hannu baatte si fuudhanii siin kutan jechuu operaashinni isaanii nama waa takka hin qabne miskiina hidha guuru.
Malee isin seeraanii akka baqataatti galmooftanii jirtu.
baqataa seera guutuudhaan guutamee jira. Aliyaatiin biyya sanaatiin qaba, maandeeta biyya sanaatiin qaba, mana barnoota harka mootiif kan itti baatu jirullee harkaan qaba. Osoo san qabuutiin fuudhanii lafutti hojjechiisan. Osoo waraqaa dina kana hunda qabu. Waraqaa dhabeetiin.
Waan kun ega jalqabame guyyaa meeqa?
Har'a guyyaa shan.
Guyyaa shan?
Ee eegee jala ilaa ammaa achi jiran jechuudha. Haga uummanni keenya nagee argatutti nuti baqataa nageen kan nuuf jedhanii dubbatan mootummaan mootummaan mataan isaa. Kana jechuun maal jechuudha. Baqataa nu baasan yoo haraan nu baasan baasan baasan. Asirraa immoo golee amma dippootti sin goonaa jechuu jira nama dhaabbatanii.
Garuu mooraa baqattootaatti deebi'aa jedhee mootummaan beeksisa himaa ture miti.
Mooraa baqattootaa akka nu deebifnuti maandeenyi keenya naannoofi keenyaadha. Kakaafumaa fi dhadhaabnu kana nuti rakkoon hin jechuudha. Sakuritiin keenya eeggamtu yoo taate achis ni dhayna. Jireenyi callisee nutti eegu jirti yeroo ammaa kana. Ammallee abdufatti ganaa guuruu jiranii jechuudha.
Amma mooraa baqataattis hin geessina jedhu moo maal waan isinitti man qabu?
Waa takka jechaan jiramu asuma wali qabanii dhawaa jiranii waraanni duraa guyyaa shanas jiruu jira isaan biyyeen gaafadhu humna ammaan kana waa takka nuti dubbatutti hin jiranii waraqaa maandeeta baaliziitii qaban maandeeta qaban alaayisii qaban ayyaanii isaanii kakkaa'u jiranii manni isaanii duubaachofame biyya sana beekaa hattuu jira waa meeqaa jira manni duubaachofame waa takka mana keessaa meeshaa duraa fuudhanii jira mataan isaanii tunis saaman.
Namoonni achi turan nyaata afaan dhiyeessuu fi.
Bishaan amma bishaan asirratti bira dhaabbatu kana bishaan keessaa jira bishaan afaan nama guguusin bishaan dhugaatii jira dhaabbatee. Yoo isaan amma kan nama hidhanii dippootti godhan taates mootummaa Itoophiyaatiif illee dabarsanii hannuu danda'anii jechuudha. Amma sodaan keenya kana rakkoo guddoon jirtu sana. Sakuritiin Itoophiyaadha ammas keessaaf waan abbaa fedhe biyya isaan dippootti godhan akka fedhanitti fudhanii deemuu danda'aniin as keessattuu as duubaa jiranii kana gubbaa yoo kun ta'e haala hamaadha jechuudha. Haala amma deemaa jiru kun.
Achuma immoo istaadiyeemii keessa buluu maalirra rafu baqattoonni kun?
Yeroo ammaa sana simintoo goggoyduu irratti gachiisaa jiranii simintoo goggoyduudha warri isheen siin jirtu takka wanni biraan jirtu.
Sin eeguu?
Mooraan guddoodha istaadiyoomii guddoodha istaadiyooma gama alaa warra qawwee qofaatu eegu jira. Makiinaan jippiin tun hedduudhaatu marsee taa'ee eegu jira. Nama fincaanu kana nama tokko tokkoon fuudhanii deemanii fincaanisanii ol deebi'an. Fincaaniifuu kadhatee baasee kadhatee deebisaa jechuudha.
Dubartoota qabamanii gara istaadeemii kasaraanitti fidaman keessa kan daa'ima waliin jiran ni jiran haadholiin kaan immoo yeroo poolisootaan qabaman ijoolleen isaanii mana barumsaa waan turaniif ijoolleen manatti hafanii kaan immoo istaadeemii keessatti hidhamanii jiru.
dhaabuu akkanumatti manumarraa dhufanii ituma dhufanii manarraa nu qaban nu hunda isaaniitiif dhufee kun dhufee asiin kaan tokko dhufee maallaqa fidaa jaa maallaqa hin qabnu nuti baqata akkana inna waraqaa ayilaansi ilaalanii maandeesa ilaalanii fuudhanii nu qaban isaan manumarraa nama hunda isaanii akkana nama qaban nisa nu ulee nutuma silaallee nutumuu baata wayyaadha.
Isin rukutanii?
Ee nu rukutanii. manumatti dhufanii anfaan sanuma namaan haadholoo biyya dhufanii maallaqa jaanii sibuu maallaqa hin qabne enneen fudhanii ayilaansi maaddota agarsiifnee koppii wanni dura koppii agarsiifnee orjinaan ni agarsiifnee ayilaansi ni agarsiifnee fudhanii nuyi deeman akkasumatti maal nu tokkana ennaan sanuma nattillee wanni nu godhan nu tuman nama biraa kanatti maallaqa kanneen maallaqa irraa bitatanii galakkisan.
Isteedeemii kana keessatti gargaarsa argattan qabdu.
wanta kan arganne gargaarsa biyyee gubbaa ijoollee daa'ima ijoollee jechuun warra immoo harkaa qabu immoo daa'ima harkaa qabu akkanatti jirti ijoolleen akkatti jirti jirti asitti kadhatu jirani bishaanuu bakka irraa bitatan qabanii namni daa'imni xiqqoon akkatti jirti jirani.
waan nyaatan sinii kennaniiru.
nuudii ijoollee daa'ima waggaa sassan ga'in fa'aa qoqqoon bakka haadha irratti jirti jira.
konkolaataanii kan sin geessan.
konkolaataa akkatti nu bilan rabbi jaa konkolaataa akkana nu waan akkana nu gootanii ennen konkolaataan guutuudha gana akkanatti fooqisiin irra jaaraa isin jennaan jaanii konkolaataa tokko keessatti nama dhibba meeqani gaafa nu fidan uleen konkolaataa keessa ol nama dhiibaa oggoo atolchi kun iddoo nama olakute uleen tumaa dirree keessa kan ol naqanii suma tattaa'u jira biyyee gubbaa ol kataa dhuftanii ilaaltana jaa'ina gootan.
Baqattoonni biyya gara biraa jiruu sin duukaa.
Baay'ina warra baqattoota Itoophiyaatti garuu immoo baqattoonni biyya biraatti illee ni jira Somaaleen illee ni jirti garuu an Somaalumaa fi Itoophiyaan argeen maan taphatitti.
Qe'ee keessanoo eenyutti kennitanii dhuftan lafa jiraattan.
Immoo warra qabame immoo warra haadha ilmoo fa'aa warra dhufnee waliin bira mana namaa fa'aa ilmoo wajji qabanii fidanii balballi isaa banaadha ilmoo takka tana takka fiddee dhufti takka mucaan xiqqaan iskuula jiraa fi akkana facaafte kun haati ilmoo teessee ba'uu jirti. Ilmaan sani bakka takka balbala ishii banaa dhiistee biraa deemti. Sammaa wallahi waan kana waan sani waan nu godhu deemanii waan beekneeni.
Garee mirga dhala namaaf qabsaa'u kan Keeniyaa Kitiyoo Chaasheriyaa jedhamurraa baamii kaanyooge waa'ee baqattoota hidhamanii jiran kanaa gaafatamanii.
We have been going to court every day. We have made a visit to Kasarani.
Guyyaa guyyaatti mana murtii deemna. Isteediyeemii Kasaraanis daawwannee jirra. Dhimma kana karaa seeraaf dippiloomaasiitiin duukaa bu'aa jirra.
Namoota seeraan ala Keeniyaa keessa jiran yoo jiraatan mana murtiitti waan ergamaniif jecha isaaniin bakka buunee dhaabanne mana murtiitti falmina ka jedhan Mr. Kaanyoongeen. aangawoonni biyyattis mirga baqattootaa akka kabajan dubbataa jirraa jedhan sababiinsaas istaadeemii keessatti walitti qabanii kanneen waraqaa seeraa qabaniif hin qabne addaan baasuuf gara waajjira dhimma baqattootaatti bilbilanii gaafataa jiru yoo galmaa'anii jiru ta'e mirkaneeffachuufii jedhan namoota galmee hin qabne mana murtiitti dhiyeessuun murtii maalii kennisiisa.
The order is that either you are returned to the camp or you are deported to your country of origin.
ajaji kennamu mooraa baqattootaatti galaa ka jedhu yookaan immoo biyyarraa dheessitanitti deebi'aa ka jedhu.
nuti namoonni biyyarraa baqatanitti haa deebi'anii isa jedhu ni mormina yoo naayiroobii keessa jiraachuun isaanii hin eeyyamamu ta'e mooraa baqataatti geessamuu qabu jechuudhaan mana murtiitti falmina ka jedhan kaanyoongeen sababaa biraas akka jechuun ibsan.
cannot return somebody to a country where they are running from where they fear persecution.
ajjeechaa sodaachuun biyyarraa dheessanitti deebisuun hin danda'amu kun faallaa seera addunyaa ta'uusaa mana murtiif mootummaatti himaa jirra.
kanneen seeraan galmaa'anii jiran garuu rakkoo akkasii keessa seenuu hin qabanii jedhanii poolisoonni baqattoota maallaqa kennaa jechuun gaafatu warra kennuu dadhabe immoo hidhaatti guuruu isa jedhuuf.
Yes, there have been very many cases of bribery and we are trying to follow up on actual cases.
mattaa yookaan gunaa fudhachuu kan ilaaleen waan hedduutu jira faana bu'uuf yaalaa ka jiru ta'us baqattoonni hedduun waa'ee kana odeeffannoo nuuf hin kennan kun rakkoodha.
eenyu maallaqa kan akka fudhate meeqa akka fudhate yooma akka fudhate eessatti akka fudhate kana hundumaa ituu nutti himanii hordofuu dandeenyaa jedhan kanaaf namoota kana eenyu akka ta'an nutti himuu qaban sodaa nageenyaa yoo qabaataniyyuu jedhaniiru. garuu namoonni waraqaa seeraa hin qabne maallaqa kennanii yeroo rakkoorraa oolanis ni jiraa jechuun hubachiisan kanneen istaadeemii keessa kaa'aman kun guyyaa shaniif nyaataa fi waan dhugan utuu hin argatin hafaniiru isa jedhuuf aangootatti himnee jirra waa'een gargaarsa dhala namaa yaaddoo tokko maraafu faana bu'aa jiru ka jedhan kaanyoongeen istaadeemii sana seenuuf carraan jiru xiqqaachuun immoo rakkoo biraatii jedhu miseensonni maatii walii isaanii wal jalaa badan akka jiru ibsamuusaa fi buufata poolisii adeemanii eenyu akkachi jiru ega hubatanii booda warraa fi ijoollee walitti fiduuf yaalamaa jira jedhu dhumarrattis.
There's a court order in place and the government is disobeying a court order that exists that says that persons Ajaji manni murtii kenne lafa jira garuu mootummaan ajaja mana murtii kana fudhataa hin jiru.
Baqattoota gara biyyeerraa walitti bu'iinsi ajjeechaan jirutti akka deebi'an gochuun seeraan ala guddaa nu yaaddessaa ka jedhan Mr. Kaanyongeen kun ija kabajamuu mirga dhala namaanis rakkisaadhaa jedhan. Waa'een nageenya keeniyaa keessaa dhimma guddaa akkaan barbaachisaa akka ta'e ni beenna garuu kabajaan dhala namaa fi mirgi uumamaa qaban kabajamuu qaba jechuudhaan baamii konyeenge garee mirga dhala namaa keeniyaa kiitiwoo cheesheriyaarraa yaada isaanii xumuraniiru kanarraaf jedhe kanumaan xumura an jaallannee gammadaati.